Iyi ni radiyo y'ijwi y'Amerika. iradiyo y'ijwi ry'amerika isameranira i washington ndetse mu kirundi mu kinyarwanda turetse kuri radiyo zanyu mushobora no kudukurikira kurikira ibiganiro byacu muri iki gihe nyine kuri interineti ku rubuga wesitatu wa kaburungu radiyo yacu voa kaburungu com ikaze mu makuru yo kuri isaha muri kumwe na frederic nkunikije na bagenzi banje dufatanije kuyabashikiriza muri tanzania abana b'abanyeshuri bane b'impunzi z'abarundi bapfuye bakwiswe n'inkuba mu nkambi ya nduta
ariko ikintu cyanyeho abantu turacyari benshi ngaha cyane n'ubu baracyasomba abantu inkuba nyine yakubise abantu ni benshi ababyeyi babo baguma badatuma mundabire nanjye umwana wanje ko yo barimwo
uyu ni umwe mu babyeyi b'impunzi baba mu ikambi yanduta muri tanzania makuru agezwe ko hirya no hino ku isi israel kuri uyu munsi wa kane yakoze ibindi bitero by'indege mu ntaragaza mu gihe umushikanji wa mbere w'ubwongereza rishi sunak yari yagendeye icyo gihugu kandi na perezida joe biden yahora mu gihugu cya israel imodoka za mbere zirimo inteko z'ubufaransa ziriko ziva mu gihugu cya niger inyuma y'itembagazwa rya perezida mohamed bazoum zashitse mu gihugu kibanyi ca chad amakuru avugwa hirya no hino ku isi israel kuri uyu munsi wa kane yakoze ibindi bitero by'indege mu ntaragaza mu gihe umushikiranganji wa mbere w'ubwongereza rishi sunak yari yagendeye icyo gihugu ajanye ubutumwa bwo kugishigikira n'inyuma kandi y'urugendo rwa perezida joe biden wa amerika muri israel ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu eugeni mukanguzi minisitiri w'intebe w'ubwongereza rishi sunak yavuze ati mwarazahajwe mu buryo butavugwa n'ibikorwa by'agahomamunwa by'iterabwoba kandi ndashaka ko mumenya ko ubwongereza nanjye ubwanjye turi kumwe namwe nyuma y'uruzinduko rw'igihe gito iteravive kuri wa gatatu biden yavuze ko yagiranye ibiganiro bibwizanya ukuri n'abayobozi ba isirayeli navuganye n'abanyayisirayeli ntaca ku ruhande niko biden yabwiye abanyamakuru bari kumwe mu ndege itwara perezida air force one biden yavuze ko mu gihe isirayeli yagiriwe nabi igihugu gifite amahirwe yo gukura mu mubabaro inzirakarengane z'abasivili bari muri gaza badafite aho berekeza yongeyeho ko ari byo igihugu gikwiye gukora perezida biden yavuze ko misiri yemeye gufungura umupaka wayo wa rafa ukora kuri gaza kugira ngo ku ikubitiro amakamyo makumyabiri y'imfashanyo abashe kwakirwa n'amatsinda ya onu yaburiye ko igihe hamasi yabuza ayo makamyo gutambuka cyangwa igatwara imfashanyo yaba igeze ku ndunduro amakamyo atwaye ibyangombwa by'ubutabazi ategereje ko umupaka wa rafa ufungurwa ku ruhande rwa misiri bityo akinjira muri gaza yazitiriwe aho n'ubushyamirane bukomeje hagati ya israeli na hamasi mu misiri guhera tariki ya cumi na karindwi y'uku kwezi kwa cumi uyu mwaka wa bibiri na makumyabiri na gatatu
urakoze jeni iyi modoka za mbere zirimo inteko z'ubufaransa ziriko zija mu gihugu cya nigeria inyuma y'itembagazwa rya perezida mohamed bazoum zashitse mu gihugu cya kibanyi cya cad iyi nkuru dushikirizwa na mugenzi wacu fidele niyongabo
izo modoka za burende bakoresheje zashitse zimaze iminsi icyenda mu ibarabara zaherekejwe n'inteko z'igihugu cya niger mu rugendo rurenga ibirometero igihumbi n'amajana atandatu pierre godilier umuvugizi w'ibiro by'umukuru w'igisirikare cy'ubufaransa yabibwiye itangazamakuru ryo mu bufaransa afp yavuze ko izo nteko zizotahukanwa n'indege mu bufaransa zivuye injamena mu ndwirangiye ubufaransa bwaratanguye gukura inteko zabwo muri niger hari inyuma y'uko perezida wa niger mohamed bazoum akuwe ku butegetsi muri kudeta y'igisirikare yabaye mu kwezi kw'indwi k'uyu mwaka bazoum yaracuditse n'ubufaransa itembagazwa ryiwe ryatumye imigambi y'ubufaransa mu karere ka sahel iyanzara abasirikare b'ubufaransa bagera ku gihumbi n'amajana ane bakorera ku mugwa mukuru wa niger niame no mu burengero bw'ico gihugu bari muri niger mu gikorwa co kugwanya abagwanyi ba leta ya kiisilamu n'umugwi al qaida umugwa mukuru wa Chad Njamena ni kibanza kirimo icicaro c'igisirikare c'ubufaransa gikorera mu karere kose ka sahel intego z'ubufaransa zigera ku gihumbi zisanzwe zikorera kuri uwo mugwa mukuru
umushikirizamanza wa sentare mpanavyaha mpuzamakungu cpi kuri uyu wa kane yavuze ko ahagaritse uh, ivyaha vyose vyo mu ntambara maxime macom yagirizwa uyo yahoze ari umuyobozi w'abagwanyi muri repubulika ya centrafrica ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu eugeni mukangusi nk'uko ibiro ntaramakuru by'abafaransa afp bibivuga umushinjacyaha karim kan yavuze ko ibiro bye byanzuye ko hatakiri uburyo bugaragara ubwo ari bwo bwose bwatuma ahamwa n'icyaha n'ubwo ibirego byaba byemejwe yavuze ko icyemezo cyo guhagarika ibirego cyafashwe nyuma yo gusuzuma ibimenyetso byose kandi ko ibintu byahindutse ku birebana n'abatangabuhamya badashobora kuboneka makomu yashinjwe ibyaha byo mu ntambara n'ibyaha byibasiye inyokomuntu ku marorerwa byavugwaga ko yakorewe abasivili b'abayisilamu n'umutwe w'abarwanyi bise ko birengera mu mwaka wa bibiri na cumi na gatatu bibiri na cumi na kane muri repubulika ya santarafurika iki gihugu cyakoronijwe n'ubufaransa icyo gihugu cyatembyemo imivu y'amaraso kubera ubushyamirane nyuma y'uko abarwanyi ba sereka urugaga rw'imitwe yari igizwe ahanini n'abayisilamu bakuyeho perezida francois bozize mu ntangiriro za bibiri na cumi na gatatu abarwanyi biyitaga anti baraka bishyize hamwe kugira ngo bambure sereka umurwa mukuru bangi
turabashimiye bagenzi bacu badushikije amakuru tubibutse ku mubandanya kumiriza iradiyo ijwi ry'amerika isaminanira i washington dc mu kirundi mu kinyarwanda muje kandi no ku rubuga wesitatu wa kaburungu radiyo yacu veba wa kaburungu com mukurikirane aya makuru kuri facebook instagram youtube na x uh, yahoze ari twitter turi kuri VOA radiyo yacu mu kanya turabashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi amakuru yo mu karere ka afurika y'ibiyaga binini aya makuru tuyatangurire muri tanzania aho abana bane b'impunzi z'abarundi bapfuye bakubiswe n'inkuba mu ikambi ya nduta abandi cumi na batanu barakomeretse ni inkuru twateguriwe na james jovin iryo sanganya ryabaye ku mugoroba wo kuri uyu wa gatatu abapfuye bose biga mu mwaka wa kane mu ishuri shingiro Kasim Majaliwa riri mu izoni ya gatatu mu nkambi ya Nduta abapfuye n'abahungu babiri n'abigeme babiri bafite imyaka hafi cumi n'ibiri abahakijwe muri iryo sanganya ni abanyeshuri cumi na batanu muri bo indwi bagwariye mu isibitari rikuru mu nkambi ya Nduta bivanye n'uko bari barembye cyane abandi banyeshuri munani bavuwe baca basubira basubira muhira muganga joseph magwaza wo ku ivuriro rikuru mu nkambi ya nduta kuri telefoni yatubariye uko bakiriye imbabare n'abapfuye radi ilivyopiga watoto walikuwa shuleni kasimu majaliwa uko biri inkuba yakubise abana aho bari bakiri ku ishure ryitwa kasimu majaliwa iyo sanganya ryahitanye abana bane abahungu babiri n'abigeme babiri abahakijwe barembye cyane ni indwi abandi munani baboneka ko batababaye cyane bata wakaonekana wanaendelea vizuri, wako stable, wakawa wameruhusiwa na kuondoka nyumbani.
iryo sanganya ryatumye abantu baba benshi cyane ku ivuriro no ku ishure aho abavyeyi bariko bararaba abana babo bamwe mu mpunzi zo mu nkambi ya nduta aha batubariye uko vyifashe mu gihe abavyeyi bariko barajuragirika rero bamwe banyarutse kubatwarira ku bitaro bamwe bapfuye abandi nabo babashyize mu ndembe abandi nabo babavuye ababyeyi babo barabatora ariko ikintu cyanyumyeho abantu turacyari benshi ngaha cyane n'ubu baracyasomba abantu inkuba nyine yakubise abantu ni benshi ababyeyi babo baguma baza ati nimundabire nanjye umwana w'iwanje ko yoba arimwo abantu bari ngaha ni benshi cyane kandi nikoza n'izisaha ntiturataha turacyari benshi baracyabandanya basomba abantu nyine bagiye baragira icyo kibazo bamwe urumva kugeza izisaha bacariko barakurikiranwa abandi bamaze guhitaba imana yana abavyeyi n'amarira gusa usohoye kwa kweri nawe uhashitse ni ibibazo bikomeye kwa kweri n'ibintu bibabaje abavyeyi bariko bararira ntiwobona abantu babuze no gutaha babuze n'uruhagarara abantu yani ntibajya sinzi imbere ubu hisubirira no kugwa yo tunyegera ni hatari kwa kweli n'ibintu bibabaje uhashitse nawe ni ibintu bibabaje gose abana bajuragiritse abavyeyi turajuragirika n'izi saha ntituraronka umutima ugiye hamwe mu nda twabuze amahoro uretse abanyeshuri hari n'abandi bantu basanzwe bo mu nkambi ya nduta nyene hafi cumi na batatu bariko bararima inyuma gato yo mu nkambi bahakijwe n'iyo nkuba yahitanye abanyeshuri nabo bari mu bitaro muri iryo sibitari ryo mu nkambi rero uwo muganda bari bicayemwo abakozi barimwo bakoresha yabapigiye hamwe nyene n'abandi nyene begeranije nyene b'abajirani nyene begeranije amashamba bose bari bugamye mwako kaganda kamwe abimana yarokoye nabaciye bagenda kuyugamira munsi y'ibiti babonye ko umuganda utobakwiye mu gihe imvura itasuye amaganya ni menshi ku mpunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi ya nduta bivanye n'inzu zishaje batuyemwo basaba haseri na leta ya tanzania kubasanurira amazu kweri izinzu turimo nazo nyene turafise ubwoba kuko benshi ziguma zibahitana zikaguruka umuyaga uje zikagenda asha turagize ikibazo cane ko yiguye nk'imwijoro hoho duca tuhagarara kugira ngo dutegere nyene nimba kitugwako kitugweko ubuzu bwaraheze abari mu duhema abari mu mabati kiravunjanga emwe na leta kweri yari ikwiye kuraba ikatugarukirako kuko inzu iyo idumye nturonka ukuntu banyaruka kuza kugufasha uca ubura iyo uja na- n'iyo uva na twa twana ni ukuri murabe leta itugarukireko birababaje birababaje cane ivyo bibazo vyama vyabaye mu nkambi ya nduta co kimwe na nyarugusu cane cane iyo hageze igihe c'imvura haraciye hafi imyaka itatu impunzi zidasanurirwa amazu ari nayo mpamvu umwidogo ari mwinshi mu mpunzi kuva mu nkambi ya nduta iri mu gihugu ca tanzania james jovini kubwijwi ry'amerika mu guterera igihugu c'uburundi yabaye igisubizo cacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo
mu burundi mu ntara c'ibitoki imiryango igera ku majana ane na mirongo itanu igiye kwimurwa kubera ko ituye muri ivyo bibanza mu buryo butemewe leta ivuga kandi ko ako karere kari hafi y'uruzi rusizi nta mahadutse ikiza cakorera basabwe kuba bavuye imbere y'itariki ya mbere y'ukwezi gutaha ni ukuvuga mu minsi cumi n'ibiri ni inkuru dushikirizwa na eloge wiri kaneza Jean Sendegeya w'imyaka mirongo itanu n'itandatu ari mu banyagihugu babwirizwa kwimuka mu karere ka Mbazamiduha simvukira yaho yari yahasuhukiye kubera inzara yamwomoye aho yahora aba atashimye kuvuga izina yabwije ujya Amerika ko atakindi arindiriye atari uguta komoka agahunga igihugu urabona ko bafashe ingingo yo kuturanduza imyaka ibigori bafashe ingingo yo kutubuza kurima kandi nyakubahwa perezida wa repubulika yavuze ko tugomba kurima aho hose hatarimwa tukabyaza umwimbu tukagaburira abana hanyuma tugasagura n'icyo dushyira mu mufuka kubera ko twaje tutaryohewe kuba hano kubera yuko aho twavuye ntihari hatumereye neza nyakubahwa mutangazamakuru turagusabye by'ukuri mutubwire nyakubahwa perezida wa repubulika yuko twebwe tubangamiwe aduhitiremo kimwe aho gusubira baca umugani ngo ntawusubira aho yavuye aho kugira ngo dusubire twavuye duhunge Esther Tuyishemeze afite imyaka mirongo ine akaba ari umurimyi afite abana icenda avuga ko asa n'uwaguye mu gahundwe yumvise iyo ngingo yemeza ko we n'uruvyaro rwiwe bagiye kwangara kandi atako bazosubira kubaho jewe iyi ngingo ni nkuru y'incamugongo iciye umugongo abarimyi n'abavyeyi abana bamwe bamwe biga aho twagera dufatira ingingo nk'iyi nk'umuvyeyi wacu nticyari gihagije by'ukuri rero ni ukudushikira imbere mudushikire umuvyeyi wacu aduhagarariye igihugu cyacu cy'u burundi yuko tu- twangajwe tuje mu mahanga kuko tutagira aho tuba hano mu gihugu cy'u burundi n'abagabo bandi basaba ko iyo ngingo yoba irabangiriwe ko n'imuburiburi bagahabwa umwanya wo kwitegura no gusarura utwo barimye iratuboheye amaboko y'umugongo turi abarundi tuvuka mu burundi igihugu nica abarundi none twebwe iby'ukuri mwumva ko tugiye kuja he tube hehe ngiye kubaho nabi n'uturima sinavuga ngo ubu hari ikintu na kimwe niba nivuga ati hari ikintu kizomfasha ubu ngiye gupfa ntabwo bitunezereye byaba bari kuduha umwanya wo kwitegura kugira ngo tuzorabe basi tuzohave ko ari mu matongo ya leta muga tuhave twategura natwe twa- twa- twarose nk'aho two- two- twoshyiramo ibyaha kaheme bizozabura amatara y'intara ya kibitoke yemeza ko ari ingingo ntabanduka na rijya abahaba ari amatongo ya leta bihagiye avuga ko abahabaye basa n'abari mu gahinga kubera ataho bivuza ata amashure y'abana ahari hakaba no ku nkengera z'uruzi rusizi hakorerwa urucuruzwa rwa magendu ruteye ubwoba ubwa mbere nta vuriro rihari ubwa kabiri nta shuri na rimwe rihari abana bose bariko baravukirayo ntaho bafise biga kandi aho o, ni ku rusizi hariho amazu yubatse ku metero cumi zi- zi- z'uruzi ni hahandi bya bindi byose bijanye ne- ne- ne- na fraude niho babicisha kuko uja butushikira mu nzu ugaca utekereza ukazovayo ubijana aho wigombeye abantu bose rero ni ngombwa baveyo basubire baje bava ni nayo mpamvu mwabonye ko twazindukiye yo gukoresha y'inama tubamenyesha yuko ku itariki imwe y'ukwezi kw'icumi na rimwe ko bose baba bavuye ko tuzosubira tugenda dusanga aho aho hantu hose aba- abataravayo ubuzu bwabo duca tububomora uyu muyobozi w'intara avuga ko ikindi cyatumye hafatwa iyo ngingo ari kiza cakorera kimaze iminsi kirandagata uramatari bizoza nagabisha abajejwe intwaro ku nzego z'ibanze ko badashize mu ngiro iyi ngingo bazohanwa bikomeye nimba muri nta cibitoki hama habonetse korora ya mihera muri ako gace ya mihera muri ako gace ari naco gituma iyo ngingo yarinze nafatwa ko bose bovayo ngo ari nayo mpamvu duhamagariye abajeje intwaro bose bari muri ako gace ko ahantu hose tuzosanga hari akandi kazu kanyegeyeyo uwo murimo uzoba uhegereye udoca ufatwa na jeje intwaro maze ucukurikirana abajeje intwaro ibizovamo bigaburirwa abantu nikora hanyuma nawe ukaza kongera gasamburwa mugo nivyo abandanye uko abantu bahajejwe ah, indongozi z'aho hantu zizofatwa kuko bizoba biriko birabayo baha babitse kuva mu kwezi kw'indwi uyu mwaka ijwi rya amerika rifatiye ku makuru ryahawe n'abajejwe intwaro n'amagara y'abantu mu ntara ya cibitoke n'imiburiburi abantu majana abiri na batandatu nibo bamaze kwandura ingwara ya korera muri komine rugombo baturuka ku misozi itandatu kuri cumi n'indwi igize iyo komine ica kabiri cy'abo bagwayi bava mu gace ka mbazami duhabura amatari bizoza ategetse ko abantu bakimukamwo bakaja kurondera ahandi baba kugera ku itariki ya mbere yo kwa cumi na rimwe kubuza ako gace kimbuka cyane biterwa nka byose birimwa ku butaka bw'uburundi kama kibonekejemo abanyagihugu b'imvukira b'izindi ntara baja gusuhukirayo canke kuharobera akatari gake barakubaho baba buri gihe bakidoga ko ari ingingo z'agahotoro ziba zategetswe na bamwe mu bategetsi b'imvukira babona inyungu muri ayo matongo amaze kumenwa umushike eroje buri kaneza ijwi rya amerika
urakoze eloje wirika neza ubu naho n'umwanya w'ikiganiro bungabunga ubuzima dushikirizwa na mugenzi wacu eugenie mukangusi guhera ku buvuzi gakondo buzwi nka ayurveda mu buhinde kugeza ku buvuzi gakondo nyafurika cyangwa se ubuvuzi gakondo bw'abashinwa ndetse no ku buvuzi bw'akavukire b'abanyamerika muri amerika ya ruguru ubuvuzi gakondo bukomeje kugira uruhare runini mu bijyanye n'ubuvuzi ku isi ishami ry'umuryango w'abibumbye yita ku buzima oms rivuga ko ubuvuzi gakondo bakunze kwita ubuvuzi bwa rubanda bukubiyemo uburyo butandukanye bw'imigenzo gakondo kandi bwuzuzanya bushingiye ku mizi mu mico gakondo imaze ibinyejana n'ibinyejana byinshi yifashishwa mu gukumira gusuzuma no kuvura indwara nyinshi zitandukanye zaba izo ku mubiri n'izo mu mutwe imiti ya gakondo cyangwa ubuvuzi gakondo byifashishwa ku rwego ruri hejuru muri afurika kubera ko ahanini iyi miti ihaboneka byoroshye kandi ihendutse
charity base inokon aba mu mujyi wa uyu umurwa mukuru wa leta ya akwa iboni mu majyepfo ya nigeria ni umwe mu bihumbi by'abanyanigeriya bakora ubuvuzi gakondo batanga serivisi zo kuvura indwara zinyuranye mese nawe mkpa for fibroid
mvura ibibyimba byo mu mara ukugwingira kw'impinja ugutwita kurengeje amezi icyenda kugeza ku mwaka ndetse no kuva kwa nyababyeyi nyuma yo kubyara mvura izo ndwara hamwe n'ibikomere n'ubundi burwayi bwaherekezwa n'umugabo we akamufasha gushakisha imiti y'ibyatsi ivura amoko anyuranye y'indwara
aya mababi avura hemoroyide na diyabete avura kandi n'andi moko anyuranye y'izindi ndwara zibasira umubiri aya mababi ubwayo avura indwara zigera kuri eshanu ariko biragoye cyane kuyabona mu bihuru
mu bice by'icyaro benshi bavuga ko bahitamo ubuvuzi gakondo kubera ko buvura cyane bukaboneka vuba kandi bunahendutse abandi nabo bakavuga ko bumva bakeneye kuyoboka ubuvuzi gakondo kubera ko ubuvuzi bwa kizungu butabasha gutahura neza zimwe mu ndwara barwaye byongeye kandi bukaba bunahenze charity base amaze imyaka itandatu asuzumira abarwayi iwe mu rugo buri wa mbere na buri wa kabiri muri abo barwayi harimo na abasi bonif Boniface Dem uvuga ko afite ikibazo cyo kubabara mu mpyiko.
hari uwamuturangiye akoresha imiti y'ibyatsi rero byabaye ngombwa ko tuza kumureba yatangiye kumvura hanyuma mpa imiti bwa mbere nyuma yo kuyinywa nabashije noneho guhagarara
After the first treatment, nk'uko imibare y'inzego za leta ibigaragaza ikoreshwa ry'ubuvuzi gakondo muri nigeria ryageze ku bice mirongo inani na kabiri ku ijana kandi birasa nk'aho iyi mibare izazamuka mu myaka iri imbere
muri gineya abarwayi benshi barimo kuyoboka ubuvuzi bwifashisha imbaraga zidasanzwe mu murwa mukuru konakiri hari abavuzi benshi batanga bene ubwo buvuzi umunyamakuru zakariya kamara yateguriye iyi nkuru ijambo paranormal rishobora gusa nk'aho ari rishya kuri bamwe mu bantu ariko ibyo siko bimeze kuri benshi muri Guinea mu murwa mukuru Conakry abantu ntibazuyaza gusangiza icyo batekereza kuri bene ubu buvuzi n'ibikorwa bijyana nabwo
hari ibibazo by'amarozi z'abirantega mu buzima hari ibishishi cyangwa se ibisebe biza ku mubiri bitewe n'amarozi
amavuriro menshi konakiri atanga serivisi avuga ko avura muri ubu buryo budasanzwe bukoresha intekerezo
hari abaza kwivuza barozwe bagahungabana mu mutwe hari abaza barwaye indwara z'umubiri bafite uduheri ku mubiri wose cyangwa se ibisebe bidakira babirozwe
ngo byemezwe ko ari indwara y'amayobera abarwayi bahabwa uburyo bubiri abarwayi bigaragaye ko indwara zabo zitari mu zivurwa muri ubu buryo boherezwa ku bitaro indwara z'amayobera zivurwa hifashishijwe ibyatsi n'ubuhanga bwo gukoresha udukombe bijyana no gusoma korowani iyi mivurire bigaragara ko bamwe mu banyagineya bayemera cyane
nohereje abavandimwe banjye baravurwa kandi ubu bameze neza mu gihe kingana n'imyaka ibiri abarwayi bagera kuri magana cyenda bamaze kuvurwa binyuze muri ubu buryo ibintu bisobanuye kinini ku myizerere y'abanyagineya mu bijyanye n'ubu buvuzi budasanzwe nk'uko bisobanurwa n'iri vuriro mirongo irindwi na babiri ku ijana by'abarwayi bakiriye baravuwe barakira ndetse abagera kuri batanu ku ijana gusa nibo boherejwe ku bitaro
twabajije icyo mutekereza ku buvuzi gakondo nyafurika wizera umutekano wabwo kandi ko buvura koko ese ujya ubwifashisha ibi ni bimwe mu bitekerezo by'abatuye i rusaka muri zambiya
tugendeye kuko imana umuremyi yagiye itanga ubumenyi twahawe kumenya ibice by'ishami ry'ingirakamaro ku buzima kandi ibi bimaze gukoreshwa no gukiza ibisekuru byinshi by'abantu kugeza uyu munsi wa none ubuvuzi gakondo rero ni bwiza kubera ko bufasha abantu babutwaye mu buryo bw'imirire kandi bivura
ntabwo nizera ubuvuzi gakondo nyafurika impamvu ni uko mu buvuzi gakondo nyafurika utamenya ingano nyakuri y'umuti ukwiye gufata mu mubiri wawe nahitamo kujya kwa muganga aho bangira inama nyazo n'imiti nkwiye gufata ngo nkire navuga ko butizewe yego ntabwo bwizewe keretse ubaye usobanukiwe n'igitekerezo kiri inyuma y'ubuvuzi gakondo yego
narabukoresheje kuko narwaye ibibyimba mu gihe cyahise hanyuma marumanyereka kimwe mu bimera nakoresheje nivura mu mezi atandatu nongeye kumera neza kandi rero nibwira ko buvura cyane kuko kuri zimwe mu ndwara kwa muganga bananiwe iyo wivuje gakondo zirakira bivuze rero ko ubuvuzi gakondo bwacu bumeze neza buravura cyane
zainabu ujududu sharifu ni umufarumasiye akaba inzobere mu buvuzi bukoresha ibimera ndetse yahoze ari umuyobozi w'ishami rishinzwe ubuvuzi gakondo ubuvuzi nyunganira n'ubuvuzi nsimbura muri minisiteri y'ubuzima ya nigeria aratubwira byinshi ku kamaro k'ubuvuzi gakondo
in traditional medicine you look at people who are traditional herb sellers uh, traditional birth attendants traditional surgeons, the ones that perform circumcisions. We have the occultist group and spiritual healers.
mu buvuzi gakondo reba abantu babivukiyemo babikuriyemo abasirikari gakondo abakora ibijyanye no gukeba gusiramura dufite itsinda ry'abapfumu n'abavura imyuka mibi ndetse n'abandi benshi hari yewe n'inzobere gakondo mu bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe zibasha kuvura abantu ubuvuzi nyafurika bwahozeho abantu barabwifashishaga mu gukira gukumira kuvura indwara yewe no mu buryo bw'imbaraga z'umwuka kandi rero twarabibonye ko ababyeyi bacu baramye imyaka yose kandi na oms yarabwemeye ni nayo mpamvu akenshi usanga bavuga ko ari imiti gakondo imaze imyaka irenga magana abiri ikoreshwa kenshi kandi rwose ikaba nta kibazo itera niyo mpamvu turimo kureba uburyo ubuvuzi gakondo bwakwinjiza muri gahunda yagutse y'imitangire ya serivisi y'ubuvuzi kubera ko oms yemeye sisiteme eshatu z'ubuvuzi ntiwabasha kugera ku ntego za gahunda y'ubuvuzi kuri bose mu gihe utifashishije izo sisitemu zose uko ari eshatu arizo ubuvuzi bugezweho cyangwa se bwa kizungu ubuvuzi gakondo cyangwa se ubuvuzi bwawe bwite ndetse n'ubuvuzi nyunganira na nsimbura urabizi buri kintu cyose kigira ibyiza kikagira n'ibibi kubera ko bwakoreshejwe igihe kirekire tugomba kureba uburyo bwakorwaho ubushakashatsi hakaboneka ibihamya bishingiye kuri siyansi kuko niba dushaka ko bwemerwa ku ruhando mpuzamahanga mu mikorere yabwo hagomba kuba harimo iyo siyansi none rero iyo mikoranire niyo dukeneye hagati y'abavuzi gakondo n'abaganga ba kizungu hamwe n'abashakashatsi ndetse n'abanyepolitike politiki nk'uko mbibona mu cyerekezo cyihuse twamaze gukora politiki y'ubuvuzi gakondo icyo dukeneye ni uguhuza neza gushyiraho imirongo ngenderwaho n'amategeko ahamye kandi nkibwira ko twateye intambwe tuganisha heza ikindi dukeneye ni ubushake bwa politike ntabwo dufite icyo twita umutekano w'ubuvuzi icyo dushaka ni inkunga yo gufasha ubuvuzi gakondo kandi tugomba kwita ku bavuzi gakondo bacu barimo kugenda bazima niba tudafatanije nabo ngo tubahe agaciro ndetse tubereke icyo bita umutungo bwite mu by'ubwenge dushobora guhura n'ikibazo gikomeye kuko benshi baravanga ubundi buvuzi n'ubuvuzi gakondo iyo ni imbogamizi turimo guhura nayo jackie merine ni umuntu wanze ko ubumuga afite aribwo busobanura uwo ari we n'ubwo agendera mu kagare k'abafite ubumuga kuva avutse hashize hafi umwaka n'igice atangiye kubaho we ubwe yifasha abikesheje imbwa ye yatojwe gufasha abafite ubumuga yitwa natane
muraho urakoze urakoze cyane mba mu kagare ubuzima bwanjye bwose mfite ikibazo cy'imikorere y'ubwonko kandi ndwaye indwara y'urwungano ngogozi ituma nabasha kugora ibiryo natangiye kuva mu rugo kugeza mu mwaka n'igice ushize rwose sinajyaga nshobora kwibeshaho ntafite natane
definitely wouldn't be able to live on my own without Nathan. Get it?
Rufati.
Nathan is my arms and my legs. He helps me so much um, when I'm out and about. Um, Nathan niyo maboko n'amaguru byanjye iramfasha cyane iyo nsohotse ntembera ndetse n'iyo ndi imuhira urakoze iyo ndi imuhira unyitaho adahari niyo inyitaho numvise ibyerekeye ikigo healing house gitoza imbwa nka mbere gatoya y'impeshyi ya bibiri na cumi n'icyenda hanyuma dutangira kwitozanya mu kwa munani kwa makumyabiri makumyabiri ifungura utubati ndetse n'inzugi ifasha kwatsa no kuzimya amatara cana cana muhungu mwiza itoragura ibikoresho biguye umuhungu mwiza kandi ibasha kumpereza ibikoresho njye ubwanjye ntabasha gushyikira iyo witozanye n'imbwa ifasha abafite ubumuga uba wumva rwose imyitozo itarangira biragoye gusobanurira mu magambo ibyo natani n'ikigo healing house bankoreye
turashimiye mugenzi wacu jeni mu kangusi ku kiganiro guhungabunga ubuzima kubifuza kuraba ikiganiro icyo ari cyo cyose mu mashusho mwoshobora kujya ku mbuga zacu zinyuranye aderese ni radiyo yacu vewa akarongo komu kuri facebook youtube instagram na x ariyo twitter naho nyine mushobora gusanga ayo masanamu ndabona mu kanya tugiye gusozera kuri ikiganiro cy'umunsi ariko reka tubibutse ingingo nkuru nkuru zari zigize aya makuru twabwiye ko muri tanzania abana bane b'impunzi b'abarundi bapfuye bakwiswe n'inkuba mu ikambi ya nduta twabwiye kandi ko mu burundi mu ntara cy'ibitoke imiryango igera ku majana ane na mirongo itanu igiye kwimurirwa kubera ko ituye mu bibanza mu buryo buteye kubiri n'amategeko twababwiye kandi ko uh, israeli mwakura vuba hirya no hino kuri uyu munsi wa kane yakoze ibindi bitero by'indege mu ntara ya gaza mu gihe umushikanje wa mbere w'ubwongereza rishi sunak yari uh, yagendeye icyo gihugu ajanye ubutumwa bwo kushigikira ico gihugu eka n'inyuma y'urugendo rwa perezida joe biden inshuti mwese mwakurikiranye amakuru yo kuri isaha aha niho agarukiye tukaba tubashimiye ko mwashoboye kudutega amatwi turashimiye kandi ingenieur yadufashe mu buhinga bw'ibyuma tukaba dushimiye na nadia taha yadufashe kwegeranya iki kiganiro turabifurije ijoro ryiza mwese aho muri hose mutekane mutekanirwe mu byanyu no mu banyu